turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diana ninahazwe mu gihugu c'u rwanda umuryango w'umenyeshamakuru teoneste nsengimana uri mu vyambu urondeza aho uwabo aherereye impungenge zo ni nyinshi ntago zabura Oh, ari icyifuzo bambwiza ukuri cyangwa nkaba nanamubasha kubonana nawe nkamenya koko niba ari muzima kuko ababanaga nawe bambwiye ko bamutwaye nabo uyu ni madamu chantal umwari umugore w'umumenyeshamakuru teoneste nsengimana miyo hirya no hino tubafitiye imyaka mirongo umunani uno munsi irarumanye ingabo za amerika na canada n'ubwongereza zinjiye ku butaka bw'ubufaransa mu ntumbero yo kubohoza uburaya intambara y'abanazi ni mu kanya isase mu idonido y'ano makuru yose nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu muri kano gatondo ndayatangurana na mugenzi wacu geoffrey mutagoma yaduteguriye akaba agiye kudushikiriza ayagezeho hirya no hino ku isi
igisirikare cy'ubushinwa kigaragara nk'ikirimo kongera umubare w'abapilote b'indege za gisirikare bakomoka ku mugabane w'uburayi na amerika kirifashisha amayeri akomeye kigamije kwigarura ubuhanga bw'abakomoka muri ibi bihugu leta zunze ubumwe za amerika na zimwe mu nshuti zayo za hafi cyane bafatanyije mu by'ubutasi batanze imbuzi ko igisirikare cy'ubushinwa kirimo gukoresha ibigo byigenga n'ibigo bikora akazi ko gushakisha abantu bafite ubumenyi no kubarangira ibindi bigo abo bahakaza abapilote bakomoka mu burayi na amerika batazi isano ibyo bigo bagiye gukorera bifitanye n'igisirikare cy'ubushinwa bakazajya kubimenya barakererewe leta zunze ubumwe za amerika na zimwe mu nshuti zayo za hafi cyane bafatanyije mu by'ubutasi baravuga ko ibi byose bigamije kugira ngo ubushinwa bushobore gutoza abantu babwo ba kavukire kandi bushobore no kurahura ubwenge bw'imikorere bw'ingabo zirwanira mu kirere zo mu bihugu by'uburayi na amerika bityo umwitangirizwa ibihugu byari bifite ku bushinwa uba utaye agaciro icyegeranyo cyatanzwe na amerika ubwongereza canada australia na nouvelle zelande bise five eyes cyangwa amaso atanu ugereranije mu kinyarwanda kiravuga ko ingabo z'ubushinwa zikoresha ibigo byigenga bikorera muri afurika y'epfo gushakisha abo bapilote kandi bikabahemba akayabo k'amafaranga ubundi buryo bwo kubashakisha harimo gukoresha abaziranye nabo abakoranye nabo cyangwa imbuga zishakirwaho akazi kuri murandasi iki cyegeranyo kivuga ko isano ibi bigo bigirana n'ubushinwa akenshi iba yihishe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ejo kuwa gatatu yagiye mu bufaransa kwifatanya n'abandi bayobozi b'ibihugu bitandukanye mu isabukuru y'imyaka mirongo inani y'ikiswe d-day thomas kamilindi D-Day ni umunsi wo ku itariki ya gatandatu y'ukwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane ubwo abasirikare barenga ibihumbi magana abiri na mirongo inani na birindwi ba leta zunze ubumwe za amerika ku isonga kanada n'ubwongereza binjiye umunsi umwe ku butaka bw'ubufaransa bagiye kubohoza uburayi ingoma y'abanazi yari yarabwigaruriye bwose mu ntambara ya kabiri y'isi yose ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitandatu muri bo bari abamanukira mu mitaka binjiriye ahitwa normandi mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'ubufaransa ku nyanja ya atlantika n'iyitwa manche iri hagati y'ubufaransa n'ubwongereza muri bo kandi abapfuye n'abakomeretse bose hamwe barenga ibihumbi icumi uwo munsi umwe kwibuka biramara iminsi itatu mu mihango yo kubitangiza perezida emmanuel macron w'ubufaransa yashimiye cyane ubwitange bwabo bwo gupfira uburayi usibye perezida biden abandi bakuru b'ibihugu yakira bagera kuri mirongo itatu barimo n'umwami karori wa gatatu w'ubwongereza n'umuhungu we igikomangoma william minisitiri w'intebe wa canada justin trudeau minisitiri w'intebe w'ubudage olaf scholz na perezida volodimir zelenski wa ukraine kubera intambara uburusiya bwagabye kuri ukraine ubufaransa ntibwatumiye perezida vladimir putin cyangwa se indi ntumwa ye iyo ari yo yose nk'uko bwabikoraga buri mwaka mbere y'uko atera abashyitsi b'imena ariko ni abakambwe bagera kuri magana abiri bambutse normandi ku itariki ya gatandatu y'ukwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane bose bari mu myaka irenga mirongo cyenda ndetse barimo n'abarengeje imyaka ijana inteko y'abacamanza mu rubanza rwa Hunter Biden umuhungu wa perezida wa Amerika Joe Biden ku wa gatatu yumvise ubuhamya bw'umukozi w'ibiro bya Amerika bishinzwe iperereza FBI Erica Johnson uyu yakoze iperereza ku muhungu wa perezida bivugwa ko yaguze imbunda ntoya mu gihe yakoreshaga ikiyobyabwenge cya kokayine ku wa kabiri urukiko rwumvise ko Hunter Biden yakoreshaga ibiyobyabwenge cyane kandi akaba yarabeshye igihe yuzuzaga impapuro zisabwa agiye kugura imbunda Hunter Biden habaye uwa mbere mu bana b'umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi muri Amerika ukurikiranyweho ibyaha n'urukiko uru rubanza rurabera muri leta ya Delaware umuryango w'ukomokamo ikaba n'izingiro ry'abawushyigikiye muri politike Hunter kandi araregwa kuba yaramaze iminsi cumi n'umwe atunze intwaro mu buryo butemewe n'amategeko mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umukozi wa FBI Erica Johnson yatanze ubuhamya avuga ko abashinzwe iperereza babonye ibihamya birimo n'amafoto yerekana ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge byakuwe muri mudasobwa ishaje yari itagikoreshwa ibi byabaye intwari ikomeye ku barepublikani mu kunenga umuryango wa Biden umufasha wa perezida wa Amerika Jill Biden nanone yari mu rukiko ku wa gatatu nk'uko byagenze kuva urubanza rugitangira perezida Joe Biden we ahari mu ruzinduko mu Bufaransa yasohoye itangazo avuga ko atewe ishema n'umuhungu we uru rubanza rubaye hashize iminsi mike urukiko rwo muri New York ruhamije Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika ibyaha by'uburiganya mu by'ubucuruzi impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu na Ges Muhammad wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel arasaba rubanda gushyigikira ubukangurambaga yatangije bwo kwamagana ihohotera rishingiye ku gitsina rikorerwa impirimbanyi n'abigaragambije bafungiye muri gereza iyi mpirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ifunze yanditse ku rubuga rwa Instagram ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikoreshwa nk'intwaro z'iyicarubozo kandi gukubitwa gufata ku ngufu gutera ubwoba no guhatirwa kwemera ibyaha byifashishwa na za leta mu gucubya abazamagana yasabye izindi mfungwa gushyira hanze ibyo zikorerwa iyi nyandiko yavuze ku byerekeye iyicarubozo ryakozwe muri gereza ya Karizak mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani avuga ko bamwe mu bategetsi ba Repubulika ya Kisilamu ya Irani biyemereye ko bakoreye zimwe mu mfungwa ihohotera rishingiye ku gitsina gereza ya Karizak iri mu majyepfo y'umurwa mukuru Tehran yamenyekanye cyane kubera iyicarubozo bivugwa ko ryakorerwaga abafungwa nyuma y'imyigaragambyo umwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda yakurikiye amatora yabaye muri icyo gihugu Mohammed avuga ko na n'ubu iryo hohotera rigikomeje ariko ubutegetsi bwo muri Irani burabihakana bugatera utwatsi ubusabe bw'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu basaba ko byakorwaho iperereza ryigenga Mohammed w'imyaka mirongo itanu n'ibiri avuga ko yarakatiwe gatatu kose n'urukiko kubera kuvugira mu ruhame yamagana ihohoterwa azongera kuburanishwa bwa kane tariki umunani z'uku kwezi umwe mu bategetsi bo muri afghanistan yatangaje ko umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru w'abatalibani ushakishwa na leta zunze ubumwe za amerika yashoje uruzinduko rudasanzwe yagiriraga muri emira ziyunze z'abarabu yavuze ko uwo muyobozi w'abatalibani ushakishwa kubera iterabwoba yabonanye n'abategetsi bo muri emira ziyunze z'abarabu nirwo ruzinduko rwa mbere minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri afghanistan sirajuden hakani yari agiriye hanze y'igihugu cye kuva abatalibani bafata ubutegetsi mu myaka hafi itatu ishize gahunda ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga leta zunze ubumwe za amerika ishinzwe kurwanya iterabwoba ryo ku rwego mpuzamahanga yashyizeho miliyoni icumi z'amadolari y'amerika ku muntu uzatanga amakuru atuma hakani atabwa muri yombi perezida wa emera ziyunze z'abarabu sheikh muhammad bin yazid al nahyan yakiriye sirajuden hakani mu murwa mukuru abu dhabi ku wa kabiri nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya leta muri icyo gihugu byerekanye ifoto yabo bombi bakorana mu ntoki ntacyo leta zunze ubumwe za amerika yahise itangaza ku byerekeye uruzinduko rwa hakani n'ihura rye na perezida wa emera ziyunze z'abarabu umuvugizi wa guverinoma y'abatalibani kabul zaibullah mujahid yemeje iby'uru ruzinduko ariko nta byinshi yaruvuzeho gusa yavuze ko ukuriye urwego rw'iperereza muri afghanistan abdulhak wasik yaherekeje hakani muri urwo rugendo uyu leta zunze ubumwe za amerika yigeze kumufungira i guantanamo mbere y'uko imurekura hamwe n'abandi barwanyi b'abataliban mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane baguranga umusirikare w'umunyamerika bow begdal abataliban bari bafite icyo gihe
Geoffrey Mutagoma urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza ayo n'ayandi abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afurika amakuru yacu mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahere mu gisata c'amenyeshamakuru mu rwanda aho umuryango w'umenyeshamakuru teoneste nsengimana uri mu vyambu urondeza aho umenyeshamakuru yoba ari abatandukanye bagiye kumuraba mw'ibohero yari apfungiwemwo bemeza ko batigeze bamubona umenyeshamakuru eric bagira ubusa yaduteguriye ino nkuru amakuru amaze iminsi mike acicikana ku mbuga nkoranyambaga nka x rwahoze rwitwa twitter aremeza ko umunyamakuru teoneste nsengimana yaba yarabuze hari ibaruwa iri guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko yanditswe ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka iyo baruwa yashyizweho imikono n'umunyamakuru teoneste nsengimana bigaragara ko yayandikiye ubutegetsi bwa gereza ya nyarugenge mageragira imufunze yabusabaga uruhushya rwo kujya gukusanya imikono y'abamushyigikira kugira ngo atange kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'uyu mwaka umugore we chantal umwari yahamirije ijwi rya amerika ko iyo baruwa igaragara ko urupapuro rwo mu ikaye ntoya yutuzu n'umukono w'ikaramu y'ubururu ari umwimerere twemeze ko uriya mukono w'iriya baruwa yandikishije intoki ari uw'umugabo wawe nsengimana
wowe niwe wayimpaye niwe wayinyihereye umwari avuga ko umugabo we yari yanditse amabaruwa abiri imwe yayigeneye gereza n'iyo yahaye umugore we gusa ashimangira ko iyo yageneye gereza yahise yirigisa yasabaga uruhushya rwo kugira ngo asohoke ajya gutanga kandidatire no gukusanya imikono y'abamushyigikira waba waramenye niba baramusubije cyangwa bataramusubije ntabwo bamusubije kuko uwo munsi wo kwa gatandatu nagiyeyo nasanze umutekano wakajijwe yarayitanze ku wa kane ariko ambwira ko batari bamusubiza ntekereza ko ku wa gatandatu ashobora kuba ariko wenda bamutwaye kuko ejo bundi ku wa gatandatu abampaye amakuru mu bo babana bagiye bampamagara bambwira ko ashobora kuba amaze nk'icyumweru bataza wabo hari indi wari umugore wa nsengimana yandikiye minisiteri y'ubutabera n'izindi nzego bakorana asaba ko umugabo we yarenganurwa muri iyi mbaruwa yo ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka madamu chantal umwari avuga ko kumufungira umugabo mu gihe gisaga imyaka ibiri hatagaragaza ibyo aregwa ngo abashe kubyireguraho byamugizeho ingaruka zikomeye umwari ashingira kuri izo baruwa zombi nka nyirabayazana wo kuba atazi aho umugabo we aherereye ngewe ndatekereza ko kuko kuva yatanga iriya letire ya kandidatire yambwiye ko nyine aribwo batangiye gukaza umutekano cyane hazamo n'abandi bantu badasanzwe ntekereza ko rero wenda ariyo yaba ari impamvu ariko nanone nkaba nibaza ko ari ugusaba gusaba ntabwo yari gusaba ingano ihe iyo babona bitari bukunde bari bumuhakanire nk'uko bisanzwe muri serivisi nyarwanda mu gushaka kumenya iby'irengero ry'umunyamakuru teonese nsengimana ijwi rya amerika yahamagaye madamu therese kubw'imana uvugira urwego rw'amagereza mu rwanda ntiyitabye telefone y'ijwi rya amerika ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwohereje ku rubuga rwa whatsapp kugeza kuri iyi saha dutangarije iyi nkuru umugore wa nsengimana yamenyesheje ijwi rya amerika ko yavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu rwanda akamubwira ko umugabo we ahari ariko ko hari amakosa yakoze ari mu bihano bitamwemerera gusurwa gusa yongeyeho ko madamu kubw'imana atamusobanurira inyito y'ayo makosa barega nsengimana n'igihe igihano cyazarangirira kugira ngo yemererwe gusurwa iyo uwo muvugizi w'urwego rw'amagereza mu rwanda haza kwitabira ibiganiro byacu yari gusubiza ku bwoko bw'amakosa yemeza ko bahaniye nsengimana akaba yanasubiza niba amategeko ateganya ko gereza ishobora gutanga ibindi bihano byiyongera ku bitangwa n'inkiko ku mbuga nkoranyambaga bamwe ntibabura gukeka ko nsengimana yaba yarakorewe ibikorwa by'iyicarubozo gereza imufunze igahitamo kwanga ko yajya ahagaragara ayo makuru ijwi rya amerika ntiryabashije kuyagenzura ngo riyahamye kugeza ubu mu nkiko z'u rwanda haraburanishwa imanza z'abari abayobozi b'amagereza n'abafungwa baregwa ibyaha by'iyicarubozo mu magereza impungenge ku mugore wa nsengimana umaze kumusura inshuro ebyiri akamubura zirakomeza kwiyongera kuva namubura bataranansubiza urumva nawe umuntu ntabwo yasinziraga wibazaga abantu ntibagusobanuriye aricyo bashinzwe kuko niba umuntu atakubwiye atari mu gihano kizarangira wenda mu gihe kingana gutya ari icyifuzo bambwiza ukuri cyangwa nkaba nanamubasha kubonana nawe nkamenya koko niba ari muzima kuko ababanaga nawe bambwiye ko bamutwaye nabi urumva ntabwo bareka kugira impungenge nawe Theoneste Nsengimana ni umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu com cyo kuri murandasi ndetse na umubavu tv online yo ku muyoboro wa youtube aregwa ibyaha byo gutangaza impuha no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi bikomoka ku biganiro yatambukije kuri youtube ku munsi batangagaho ibihembo mu bubirigi ku bagore b'indashyikirwa mu nzego zitandukanye uzwi nka ingabire de ni umunsi witiriwe umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda madamu ingabire victoire umuhoza imyaka igiye kuzura itatu nsengimana ataraburanishwa ehe ubugira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye amakungu yarayahimbaje umunsi wahariwe gukingira ibidukikije mu gihe intara ya kivu ya ruguru yo muri kongo iza mu bibanza vya mbere bibitse umwuka nkenerwa ku isi abahinga mu vy'ibidukikije bemeza ko abavanywe mu vyabo n'intambara ibandanya muri ico gihugu babangamiye amashamba n'ibiti baca ku bwinshi umenyesha amakuru ariya sanka darius yateguye ino nkuru ku nkuru dukesha ikigo cy'igihugu gishinzwe kurinda ibidukikije muri repubulika ya congo issn cyangwa institut congolais pour la conservation de la nature parike ya virunga imaze gutakaza amahegitari agera kuri magana atatu kuva hatangira imirwano hagati ya m makumyabiri na gatatu n'ingabo za frdc yatumye abantu barenga miliyoni bakurwa mu byabo abandi bagatuzwa hafi ya parike aho niho batema ibiti yo kubaka no gucana ariko ubuyobozi bukabiceceka kuri metre olivier ndole umucamanza ushinzwe ibidukikije ibyo bikorwa ni ibyo kwamagana uyu ni umunsi utari mwiza kuko habaye impanuka nyinshi muri uyu mwaka muri pariki zihuye no guhunga kw'abantu no guca ibiti ntabwo bishimishije kuri twe kugerageza ijwi ry'amerika yasuye abatujwe mu nkambi ya Kanyarucinya Kibati na Rushagara muri teritwari ya Nyiragongo hafi ya parike ya Virunga impunzi zihatuye zemeje ko badaca ibiti ku bushake kuko bazi nabo ko ari ukwangiriza ibidukikije Muhozi Damascene na Nyiramata Serina acuruza amakara n'inkwi bituruka muri parike ya Virunga mu rugo narahingaga ngacuruza nibwo ubuzima bwo nabagaho mu rugo ariko ngimara guhunga ngimara kugera ino kuri Goma akazi karabuze kuko ndaho nakora amafaranga ko inzira zirafu ibyo ni ukuri kujya gushaka ingwi kugira ngo abana babeho ni uko muno mu ngambi tubayeho nabi turi mu buzima bubi cyane inzara ntiri kubitera byose n'atari inzara ndamundi wabona nkari kujya kuri parake nakora bakajya guhinga maze guhinga ngabona umusaruro wanjye bajya kuguteza mu isoko kugira ngo tujye guhamba abana b'inzara turi kubareba apasa kugenda tubaka agaciye imbuto tutabitabi akatujyana akatugurisha kugira ngo abana barye ikigo cy'igihugu gishinzwe kurinda ibidukikije muri kongo ni uko ntacyo cyabikoraho gifatika cyagaye iki gikorwa kivuga ko gituma ibidukikije bihungabana bienveni bwende ni umuvugizi wa isesene mu ntara ya kivu ya ruguru hari ibibazo bikomeye aba bantu bafite harimo iby'amakara n'inkwi batekesha kuko ubusanzwe bajya kubishaka muri pariki ariko turi bubone igisubizo mu gutera ibindi biti wenda kugira ngo dukemure iki kibazo mu ntara ya kivu ya ruguru nta gikorwa cyihariye cyateganijwe kuri uyu munsi kubera impamvu zitavuzwe n'ubuyobozi bwa gisirikare ariko itangazo ryatanzwe n'abashinzwe itangazamakuru ku biro bya guverineri w'intara risobanura ko umuhango wo kwizihiza uyu munsi uzaba ku wa gatatu tariki cumi n'ebyiri z'uku kwezi ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma ijwi rya amerika turacari mu karere k'ibiyaga binini vya afurika mu burundi abanyagihugu bamaze iminsi bidogera ibiciro vy'ibintu vya nkenerwa bibandanya kuduga cane mu kiganiro mugenzi wacu oriane itanga ishaka yagiranye na diomede n'interetse umuhinga yigenga mu burongozi no mu butunzi burama akaba n'umwigisha muri kaminuza zitandukanye mu burundi yatanguye amubaza ibiriko biratuma ibiciro bibandanya kuduga mu gihugu c'uburundi iduga ry'ibiciro nashaka ndabwire ko atari ubwa mbere muri igihugu cy'u Burundi ibiciro biduga ariko nk'uko bajije muri ino minsi byabaye akananira abahinga bwa mbere umuntu yavuga yuko icyabitumye ni uko la domande yabaye nini cyane ugereranije n'umwimbo usanzwe uhari icya kabiri umuntu yavuga yuko ibibazo bya politiki byaratumye naho nyine na cyane cyane bya politiki by'ubutunzi amafaranga y'agaciro y'amarundi burundi bwagiye buratakaza nk'ubu umuntu yavuga yuko ugereranije n'amadolari urabona ko bavuga yuko amafaranga ari ibihumbi bibiri n'amajana umunani dolari mugabo kuri marishe ntware isoko y'ikinywabi amafaranga ibihumbi bishika bitanu cyangwa bitandatu ivyo rero byaratumye abantu ivyo bintu biduga ikindi gituma ibiciro biduga n'igihe abantu batagifise umwizero mu mafaranga yo muri ico gihugu nk'abarundi benshi barafashe amafaranga y'amarundi menshi ugasanga barashobora kuyakoresha amafaranga y'amadovize kubera ay'amarundi aguma atagaciro ivyo bintu rero bituma haba umwizero muke mu mafaranga kuko amafaranga agira agaciro abantu bafise ku mwizero ikindi kumbura abantu batavuga mugabo naco nyene umuntu yovuga ni kicerekeye yuko abantu baragwiriye naho nyene umuntu yobivuga mugabo umwimbu ntiwabandanya ukurikira umurindi wo kugwira kw'abantu ikindi umuntu yovuga ni uko ibyo bita refacte de production byaraduze cyane aha twavuga nka cyane cyane nk'ibi nyene vya karubira ufatiye nkara nk'abarimyi basanga bakoresha amazutu naho uhereye aho babirimira ukabijana mu isoko igitoro cyaduze inshuro mirongo itanu n'umunani ku ijana mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu urumva rero ibyo bintu byose ku murimyi byagiye bisiga imvune ibiciro bica biduga nk'uko nyine kuko urumva haba kubirima no kubicikana ku isoko mu ncamake n'ibyo byagiye biraba kandi ubu bizoduga cyane kuko igitoro n'ikigo kiraboneka kandi urumva ibyo twari twaravuga bimwe twari twaravuga refacte de production bituma umwimbu ushoboka ntibiriko birakorwa none professeur inyishu yoba iyihe mwotubwira yoba ari iyihe ubwa mbere ikintu gishoboka urumva ni ugutegekanya gutegekanya ni ukuvuga kugira bije ijyanye n'izo ngorane zisanzwe zihari igihugu kiza kugerageza kwegereza iyi marishe yo mu kinywabi n'iyi marishe ofisiyeri muri beri bavuga ko ari miriwisa idolari bikagera kwegerana kujya ko mu buganda kujya ko muri tanzania kujya ko muri kenya ugiye kuri muri banki baguha amafaranga y'agaciro ubahaye amafaranga yo hanze ubahaye amafaranga y'amakenya cyangwa y'amaganda icyo ni icya mbere ikindi umuntu yovuga ni uko leta igerageza ibibazo vya karubira bigatorerwa umuti na cyane cyane ko biri mu mafacteur de production kuko uko ibintu byose bituma umwimbu ukora uko usanga atabihari umwimbu uzuma ugabanuka kandi bizoca biduga cyane cyane biduga rwose ikindi cya gatatu nko mu buganda no nk'akaroro cyangwa no mu bushinwa harageze igihe ugasanga kubera bafise imigambi myiza bagashobora kudevarura n'amafaranga yabo kugira ibihugu bisanzwe biri muri ako karere nk'abanyamerika n'abandi baze kurangura mu gihugu cyo muri cyo mu bushinwa no mu buganda murazi yuko nk'akarorero amaganda yarigeze kuba ari munsi y'amafaranga y'amarundi abarundi bakaja kurangura mu buganda ari munsi y'amafaranga yo mu rwanda ari munsi y'amafaranga y'abatanzaniya mugabo icyo gihe ni uko n'igihe hoba hariho umwimbu ubu rero sinibaza turabyo aho tugeze ko bufatiye iyo ngingo kuko urabona yuko nk'ubu nk'ikiyeri nk'ubu urabona nka bararodi yari ifise ibintu bishika cumi na bitandatu idandaza ufatiye amafanta inzoga n'ibindi ariko urabona ko ikora ibintu bike cyane ibyo bari nk'indwi cyangwa umunani kandi naho nyine bigaboneka nabi nabi icyo yokora rero niko ndavuga cyane cyane ni ukudiversifya ni ukuvuga kurondera ayandi masoko y'amafaranga na cyane cyane gukomeza amashyirahamwe asanzwe ashobora kuzana amafaranga y'agaciro nk'akarorero nk'ibi by'amaminere bimaze iminsi myinshi bitimbugwa kandi bihari bavuga ko bihari ibyo nabyo ni ibintu byotuma kumbure iki kibazo cy'amadovize ikibazo cy'uko akenye ibintu byankenerwa bikabura byashobora gutorera inyishu
ejo ry'amerika tugaruke aha muri leta zunze ubumwe za amerika mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri amerika uno munsi turabira hamwe ivyo ushaka kuba perezida wa amerika abwirizwa kuba yujuje mugenzi wacu thomas kamirindi ntiwadutegurira urukurikirane rw'inkuru ku matora ya amerika ese buri wese ashobora kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika oya kubera iki kubera gusa ibyo itegeko nshinga ry'igihugu riteganya itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryanditswe mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na karindwi n'inama y'intumwa za leta cumi n'eshatu za mbere na mbere zayishinze arizo new hampshire massachusetts rhode island connecticut new york new jersey pennsylvania delaware maryland virginia north carolina south carolina na georgia zose ziri mu burasirazuba bw'igihugu itegeko nshinga ryatangiye gukurikizwa no kubahirizwa mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda rimaze kwemezwa no kwinjizwa mu mategeko bwite yazo na leta icyenda muri zo nk'uko umushinga waryo wo ku ikubitiro wabisabaga kugira ngo wiyamamarize umwanya w'umukuru w'igihugu iri tegeko nshinga rivuga ko ugomba kuba wujuje ibintu bitatu kuba ufite byibura imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko kuba uri umunyamerika kavukire no kuba warabaye mu gihugu utahava byibura imyaka cumi n'ine ku birebana n'imyaka y'ubukure abanditse itegeko nshinga batekereje ku bushishozi no gushyira mu gaciro babigiyeho impaka cyane baza kwemeranwa rero ku myaka mirongo itatu n'itanu kuri kandida perezida na kandida visi perezida ariko rero umuntu ashobora kwemererwa kwiyamamaza afite imyaka mirongo itatu n'ine niba aramutse atowe azaba yujuje imyaka mirongo itatu n'itanu nyuma y'amatora igihe cyo kurahira ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere atangiye rero imirimo ye y'umukuru w'igihugu ku by'ubwenegihugu kavukire bangaga ko amahanga yivanga mu micungire y'igihugu cyabo kuba umwenegihugu kavukire bisobanuye ko ugomba kuba waravutse ku babyeyi bafite ubwenegihugu bwa leta zunze ubumwe za amerika ntugomba rero kuba warabuhawe ari uko ugeze muri leta zunze ubumwe za amerika hejuru y'ibintu bitatu by'ibanze umuntu ushaka kuba umukuru w'igihugu asabwa ari byo rero ubwenegihugu ubukure no gutura abanyamerika baje kongeraho ivugurura rya cumi na kane n'irya makumyabiri na kabiri mu itegeko nshinga irya cumi na kane ryemejwe burundu mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani rivuga ko nta muntu wemerewe kuba perezida cyangwa visi perezida niba yarigeze kwigomeka ku gihugu byaturutse ku ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu civil war yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu barishyizeho banga ko abantu bayishoje bategeka igihugu n'ubu hagize uhamwa n'icyaha cyo kwigomeka ku gihugu ntiyakwemererwa kwiyamamaza naho ivugurura rya makumyabiri na kabiri ryemejwe burundu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe rivuga ko perezida wa repubulika adashobora gutegeka manda zirenze ebyiri bivuze ko umuntu wategetse manda ebyiri zaba zikurikiranye cyangwa zidakurikiranye adashobora kwemererwa kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ariko rero nk'uko abahanga mu by'amategeko n'amateka birebana n'itegeko nshinga babibona iri vugurura rya makumyabiri na kabiri ntirisobanura niba umuntu wabaye umukuru w'igihugu manda ebyiri adashobora kwiyamamariza kuba visi perezida wa repubulika bityo rero ntisobanura niba adashobora kuba umukuru w'igihugu perezida yungirije aramutse avuye ku butegetsi kubera impamvu nazo ziteganyijwe n'itegeko nshinga ikindi itegeko nshinga ritavuga ni icyo kuba umuntu ushaka kuba umukuru w'igihugu yarahamijwe ibyaha n'inkiko nta na hamwe itegeko nshinga rivuga ko bishobora kumubera impamvu yo kutemererwa kwiyamamaza yemwe nta n'irindi tegeko ririho ribimubuza ndetse hari uwigeze kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri kandi yari muri gereza yo ku rwego rw'igihugu yitwa eugene debs yari umukuru w'ishyaka rya gisosiyalisite ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na cumi n'umunani yavugiye ku karubanda disikuru ihamagarira abanyamerika kwanga kwinjira mu gisirikari kandi igihugu cyarimo kirwana mu ntambara ya mbere y'isi yose inzego z'ubutabera zasanze bishobora kuba ari icyaha cyitwa sedition mu cyongereza ni ukuvuga imyitwarire iganisha ku kwigomeka ku gihugu yatawe muri yombi nyuma y'ibyumweru bibiri ku itariki ya mirongo itatu y'ukwa gatandatu igihumbi magana cyenda na cumi n'umunani yaraburanishijwe aratsindwa ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda na cumi n'umunani yakatiwe gufungwa imyaka icumi yarajuriye urubanza rwe ruza kurangizwa burundu n'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu ku itariki ya cumi y'ukwa gatatu igihumbi magana cyenda na cumi n'icyenda narwo rwaciye iteka rugumishaho icyaha n'igihano icyo gihe cyose ariko debs yaburanye yidegembya yinjiye gereza ku itariki ya cumi na gatatu y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na cumi n'icyenda Eugene Debs yiyamamaje rero afunze mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri kandi komisiyo y'amatora yo ku rwego rw'igihugu yemeye kandidatire ye yabonye amajwi atatu n'ibice bitanu ku ijana mu yandi magambo ibyanditse mu itegeko nshinga nibyo byonyine bikurikizwa kugira ngo umuntu yemererwe kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika ejo rya amerika ni no ngaha tubaye turabangirira igice cya mbere cy'amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro aha washington dc mwari mwazindukanye na diane nyininahazwe bakoze bagenzi bacu bose twari kumwe barimo na diataha yegeranije amajwi yacu twembi rero